Oni of Ife's uncle don't storm the palace. <laughs> Hey, hey, hey. Una welcome back again to my YouTube channel, my correct correct people. I beg, if na the first time where this is this channel, May you try like this video and subscribe to the channel. Hmm olori elizabeth o e don look everything wey dey happen for palace say no o if i continue to dey keep quiet dem go blame me if anything happen to di kabiyesi yes o because na here me sef dey dey look all these oloris as dem dey worry di eh, kabiyesi so he don decide say he go call eh, the uncles of the oni of ife e say make e call dem make dem come chook mouth as e be say elders don chook mouth the olori is not here Ifa don chook mouth, Olori is not here. Make him call the people from the mama place of the Kabiyesi, make dem come put mouth. Whether the Oloris go here, whether they go allow peace reign for the kingdom. Because <laughs> allegedly o oh, before dis kabiyesi them uncle go land for the palace <laughs> The hey hey wahala wey go dey on ground because they didn't take di kabiyesi play They didn't allow di kabiyesi hair fall for ground so as they don't come hear this message now because since nobody go report to them since nobody go report them, because dem no want make eh, wahala dey for kingdom pass as e don already dey but olori elizabeth say no we no fit continue like this. we need to do something we need somebody to bring solution na so e run kitikiti katakata allegedly o go call see their uncles come into the palace of the oni of ife make e come face the e elders make e come face di wives to understand exactly wetin they really happen for the palace in fact oh, as then land like plane wey e no get break then, are the elders the first face oh? because they say elders no fit stay for house make picking the cross main road or make goats rope the tie goat for neck elders go sit down for house They look na the situation of the kabiyesi na im e be like this, o oh. just be like say elders just dey dem no fit do anything small pikin dey play e dey wash belle wash belle wash belle dem don stop am say stop o oh, dis thing wey you dey do e dey waste water o oh. stop o dis road dey wan go cross o you fit wound yourself o dem just leave am make e dey do anything wey e like na im dem storm the palace o attack di eh, eh, elders immediately dey ask dem so wetin una don do apart from say una dey talk talk talk talk talk talk which movement una don do una talk say okay oh, see wetin we do to rescue di kabiyesi o from all the wahala wey don dey face for dis women wey im marry wetin una don do na the question wey dem dey ask dem be dat wetin una don do <laughs> hey allegedly o oh, dey say the palace con dey hotter than e don already dey because dem no expected it dem never expected this kind of reaction from the uncles of the oni of ife dem no expect am in fact so oh, people from the kingdom of the oni of ife o oh, dem they won't vex before but who they won't blame for this matter really because more talk am true eh the uncles no get rights to come shout for elders of kabiyesi chambers you know they no get rights, but they don't look say if they know if nobody extra can't talk for this matter The matter will continue to get worse and worse yes o that's why dr elizabeth say no <laughs> una cannot occupy my husband o oh. una cannot occupy my husband make i go look for solution and this solution wey im go bring come na really ogbonge solution because e come make everybody stand still e be like say e give dem reset with the kind lambasting wey im give dem because the stage now don dey critical The stage wey kabiyesi dey now don dey critical number one dem don carry am go hospital how many times eh on top say that they stress and for im palace number two if you wake up in the morning in leg then they fit touch ground for the palace in wey im be when <laughs> I understand the wahala wey e dey number three queen naomi wey be in love when I say dem no say na person wey im want dem no wan help and foster the movement to bring queen naomi back number four they don't confirm say olori Marian na juju na cognomi na kaya matter na im take enter the palace nobody dey do anything about am dem just leave am say eh shebi na kabiyesi e never make any decision e never do anything. as e be say person wey dey inside wahala no dey see road no be for you to look for where im dey raise hand help me help me help me help me make una know as una go take help am una come sit down dey look am as he be kabiyesi now he must carry all of una problem hey allegedly o nothing wey this. im uncles dem no talk nothing wey dem no talk to these elders na the elders o dem start to dey try to save themselves o dem say dem don talk talk talk talk talk say kabiyesi no gree hear say dem don talk talk talk talk say kabiyesi no gree hear even the sisters of the kabiyesi dem come sef say dem sef dem don talk dem don talk talk talk just like say dem just talk finish everything wey dem talk dey put for on top rock everything wey dem talk like say dem dey put for on top truck so no be say dem dey dey talk dem even come tell di uncles of di kabiyesi say e get one time o oh, wey dem call olori ronke o oh, dey ask am say eh make him come tell dem wetin be her problem make him come look dem face to face eye bob to eye bob tell dem say see wetin dem do me because dem remember say when dem marry dat eh, olori ronke na very calm girl she came to di palace as a very calm person even olori ashley when e come di palace na betrothed e dey very calm e no dey talk say all of a sudden no all of them don dey influenced They don dey do hot hot hot hot hot hot nobody dey fit talk to hmm. the elders tell the uncle o oh, say e even get the time wey be say <laughs> eh olori ronke e talk to them anyhow o e talk to them anyhow the way they no expect you see make you no ever May they no ever ever put mouth for matter wey concern she and the kabiyesi. Eh? So the elder said they try open hand, say they don't know again, they don't do all the way they all what they know what they go do say the matter sef don tire dem say every every day wey dem come na the same complaint every day every day wey dem come na the same complaint o obviously e don be as if say the women don take over the palace the palace now the kabiyesi no get control over wetin dey happen for im own palace the women now don be like say say na dem be the chiefs na dem be the priestess na dem dey determine wetin dey wetin dey happen because if kabiyesi talk one thing now hey hey everybody don face am dem dey do meeting between themselves na this one now onore elizabeth don see say no if i continue to dey keep quiet something go continue to dey go bad in fact o oh, <laughs> this, im uncles dey stand up o oh, dey even face the kabiyesi say as all dis complaint dey on ground so wetin you wey be kabiyesi wey get authority eyes of the gods wetin you don do wetin you don do so you no fit take authority tell all those women make dem go outside of this palace wetin dem dey give you wetin dem don give you chop wetin dey dey do for you which money dey don give you wetin dey don give you wey make you say make you close your eye dey kpai in silence because this one wey you dey do now. na say you dey kpai in silence make you dey quiet for something wey dey pepper you wey wey dey pain you the say dey squeeze you you still dey inside dey bear am no they say they cannot take this one they say they no go gree for this matter say lie, lie, o oh, they no go follow this same leg wey the kabiyesi don choose to follow Lie, lie according to as they talk. tok oh, o say dem don dey hear this matter since wey dey happen for the palace but say they don just want to just jump in say they think say na e no reach like this. say na until <laughs> olori elizabeth come download everything wey dey happen for palace for them. Then they say eh hey no no no no no no no we no fit keep quiet make this kind of thing dey happen Then lambash oh, then lambash so they tell am say wetin make i no call them since yes na wetin make him no call dem say go kabiyesi if he don't call im maternal uncle since dem for don come support him. carry this gbege wey don't dey on ground because dis kain one now e be like say he don't pass him all the efforts wey im don do to bring queen naomi back no one don work all the efforts wey im don do to bring im only son prince tade come back to im palace no one don work so they actually understand say the what the man they go through no be ordinary thing. They feel the thing where the man they go through They feel the tin wey di kabiyesi they go through but what they ask am be say why you not come to your maternal home come report this matter why you no come talk say ah see as you do me oh. see wetin dey do me oh. o una come help me oh. why you dey keep quiet why so dem believe say as dem don storm di palace now don come shake everywhere <laughs> dem believe say changes go dey for di palace from today They don't as they don't shake every account. this kind of shaking, they never no nobody don't come do it before. Other people where they come, they, they come talk subtle, subtle. The other time where Prince uh, Adetunji uh, eh, in brother come, then they talk to them one on one, then they talk to them small small. Maybe not to say in they jealous because now what people they always they conclude in visits to be. They always they conclude in visits be saying out of jealousy. Now make they always come palace, come complain about what in KBC they, they do. So anytime when come, when come advice in brother, in they always talk him in a very subtle voice so that people not go misunderstand misunderstand in, in statement upon all of that uh, carefulness people still dey misunderstand, misunderstand in statement even uh, uh, oba elegushi the day wey im come sef upon even though sef say im wife don tell am everything wey dey happen for di palace according to how queen naomi dey tell am im know as im take use im voice take manage uh, talk so all of them no dey talk since but dey talk am calmly but na this one now wey im uncles don come dem don really shake the palace dem storm the palace as they don shake the palace so dem dey hope say they no go hear all this puke puke all this noise go stop na di hope be that say as they don come they don shake everywhere so all this noise go stop my people, allegedly o oh, na so we take care am o oh, say happen for the palace of the oni of ife oh. o let me know wetin una think for comment you think say dis shout where the uncle can shout go cause any difference <laughs> una <laughs> let me know for comment o una think say this shout this invite now wey eh, dr elizabeth now don go invite eh, eh, kabiyesi uncles una think say e go cause any difference because as far as i'm concerned pipo wey no come talk for this matter now don plenty well well the women still dey do wetin they dey do <laughs> but smoke we dey hope we go still hear the matter you know say we go still hear and i go still bring una update how dem don start to dey behave oh, as their uncle don come talk eh, as the uncle of the uh, cabbiecy no come talk make we know whether their behavior go change abeg una here i go draw the curtain for this one Oh, make you remember to like this video and subscribe to the channel if you never subscribe i go see una for my next video.